iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuze mu burundi kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi turabaganirira ku nkingo cyangwa se inshansho n'akamaro kazo ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu turaganira ku nkingo cyangwa se inshanshu nk'uko babyita mu kirundi n'akamaro kazo nari maze kubibabwira mu kanya muze rero kuduha telefone zanyu kuri facebook cyangwa se mu tudipe kuri whatsapp ni ukubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mbe nshimiye kandi abamaze kuduha telefone zanyu kuri whatsapp mwakoze namwe abaduhaye telefone zanyu kuri facebook ubwo rero turi kumwe ishami rya boni ryita ku buzima wms ryagennye icyumweru cy'inkingo aricyo cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kane cyatangiye uyu munsi tariki makumyabiri n'enye ukwezi kwa kane nyine kikazageza ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi nifuje rero ko uyu munsi tugaruka ku nkingo n'akamaro kazo zimwe mu nkingo zirimo guhabwa abana mu rwanda muri gahunda y'ubukangurambaga bise baho neza reka rero n'abatindiye twakire umutumirwa wacu ashinzwe porogaramu y'ikingira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda bwana hasani sebomana reka mbakire kandi mbashimira kuba mwitabiriye ubutumire murakoze
ngushimiye cyane rero uyu mwanya rwose ufashe kugira ngo ugane n'abakunzi b'ijwi rya amerika usobanure ku byerekeranye n'inkingo inkingo zivugwaho ibintu bitandukanye hari n'abatazishyira amakenga nkaba rwose nguhaye ikaze ku ijwi rya amerika kandi ngira ngo mu gutangira tubwire icyo oni ishingiraho ese ni kuki oni igena icyumweru cyo gukingira abana kandi muri gahunda musanzwe mufite mu bihugu bitandukanye haba harimo gukingira abana buri gihe
murakoze cyane mu by'ukuri nk'uko mwabivuze mu kanya icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kane ukwezi kwa mata ni icyumweru cyahariwe ibikorwa bijyanye n'ikingira cyane cyane muri afurika ariko umuntu ashobora kwibaza ngo mbese ni ukubera iki tuvuga ngo cyane cyane muri afurika mu by'ukuri iyo urebye isi ukuntu iteye muri afurika cyane cyane afurika y'umunsi w'ubutayu bwa sahara naho usanga hibanje ibibazo byinshi bijyanye n'uburwayi nkaba ntekereza ko akenshi binajyanye n'imiterere yabo ko hari indwara nyinshi ushobora gusanga hano iwacu ushobora kuba utasanga ahandi no ku yindi migabane rimwe na rimwe bikaba rero ari byiza ko wenda ibi ngibi twajya tubigarukaho ku bijyanye n'impamvu inkingo zimwe na zimwe ziba zakoreshwa hano mu bihugu byacu ugasanga ntizikoreshwa ahandi nk'uko mubizi ugereranyije n'imiterere y'isi ibinyabuzima biri hamwe ntabwo ari byo biri ahandi bivuga ko n'ibijyanye n'uburwayi mu by'ukuri hari uburwayi ushobora gusanga buri hano iwacu cyangwa se ariho bwiganje ukaba utari ahandi niyo mpamvu ushobora gusanga rimwe na rimwe dukoresha ingingo runaka ariko ugasanga ahandi ntizikoreshwa kubera ko natwe hari ibikoreshwa ahandi mu by'ukuri tudafite hano iwacu buri gihugu rero kigena ingingo zigikoresha bitewe n'uburwayi bugaragara bwibasira abantu akaba ari nayo mpamvu oni yagennye iki cyumweru kugira ngo mu by'ukuri muri afurika cyitabweho ku bijyanye n'ikingira kubera ko byakunze kugaragara ko indwara nyinshi zandura mu by'ukuri zibasira abatuye iki gice duherereyemo akaba ari nayo mpamvu urebye hari ingingo zimwe na zimwe dushobora kuba dufite abandi badafite cyangwa tukaba hari n'izikoreshwa ahandi tudafite hano iwacu ingero zirahari ni nyinshi wenda uko turi bugende tuganira twagenda dutanga n'ingero y'inkingo zimwe na zimwe yego dushobora kuba dufite zitari ahandi yego noneho hakingirwa ndende buri muntu wese ugomba gukingirwa
ubundi buri muntu wese yagombye kuba akingirwa mu gihe cyose atigeze agira amahirwe yo gukingirwa ariko muri porogaramu izikingira nka hano iwacu cyane cyane twibanda ku bana batoya kandi kwibanda ku bana batoya nabyo birumvikana impamvu ni uko burya iyo umuntu ari mukuru yaba yarabonye inkingo cyangwa se atarigeze azibona hari igihe aba yaragize ibyago byo guhura n'ubwo burwayi kandi hari uburwayi bwinshi iyo uhuye nabwo mu by'ukuri ushobora kuba bwagusigira ubudahangarwa ku buryo rimwe na rimwe biba bitakiri ngombwa kuzakingirwa ni nayo mpamvu rero dukingira abana kubera ko abana burya baba ari abantu bashya eh, kuba ari abantu bashya biba bisobanura ko nta bwirinzi na buke umubiri wabo uba ufite usibye ubw'umwana muto aba yaravanye ku mubyeyi we igihe yavukaga mu gihe rero umwana atakingiwe aba agomba gukingirwa n'umuntu mukuru ashobora kuba yakingirwa ariko hari igihe dusanga atari ngombwa ko umuntu yakingirwa bitewe n'uko hari uburwayi ashobora kuba yarahuye nabwo bukaba bwaramusigiye ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo bitakiri ngombwa ko akingirwa hano iwacu rero kugeza ubu ngubu ibijyanye n'inkingo twibanda cyane cyane ku bana batoya abana bari munsi y'imyaka ibiri Ye, ubwo budahangarwa muvuga umwana abona akenshi hari babukura no mu mashereka ya yandi y'umuhondo yo nka akimara kuvuka nk'uko mukunze kugenda mubisobanura mwebwe mushinzwe ubuzima bw'abana n'ababyeyi Ah, none mwadusobanurira mukatutondagurira zimwe mu nkingo mukunze gutanga mukunze guha abana
Mm. Ubu- kugeza ubu ngubu mu rwanda turimo gukoresha inkingo zigera kuri cumi n'ebyiri mu nkingo duha abana batoya Ubu urukingo rwa mbere ni urwo umwana abona akivuka ni urukingo rumurinda kurwara indwara y'igituntu ariko urwo rukingo akarufatana n'urukingo rumufasha kwirinda indwara y'imbasa bya bitonyanga baha abana twita turwita ngo ni oral polio vaccine cyangwa se urukingo rwa polio hanyuma ku kwezi kumwe n'igice umwana ahabwa urukingo rwa diphtheria cyangwa se eh, akaniga tetanosi na kokorishi hanyuma hiyongeyemo nanone guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri urukingo rwa hepatite b harimo n'urukingo nanone rumurinda udukoko two- two mu bwoko- bwo mu bwoko bwa hemophilus influenza muraza kunyihanganira ko inkingo zimwe na zimwe usanga rimwe na rimwe cyangwa se n'indwara zidafite n'amazina yihariye y'ikinyarwanda cyangwa se no mu kirundi Ye.
hanyuma nanone izo nkingo mvuze umwana ahabwa ku kwezi kumwe n'igice azifata nanone ku mezi abiri n'igice akongera no kuzifata ku mezi atatu n'igice harimo n'urundi rukingo nanone rwatangiye muri bibiri n'icyenda aho dutanga urukingo rurinda umwana udukoko duturuka ku mapneumococc ariko twa dukoko dukunda gutera abana indwara z'umusonga cyangwa se n'umuhaha bimwe byo kugira amashyira mu matwi urwo rukingo rwatangiye narwo muri bibiri n'icyenda muri bibiri na cumi na kabiri hari urundi rukingo rwatangiye rurinda abana indwara z'impiswi ariko ntabwo ari impiswi zose aha byumvikane neza kubera ko eh, ibijyanye n'uburyo bwo kwirinda indwara z'impiswi ntabwo bivanaho ko n'ubundi buryo bugomba gukoreshwa cyane cyane nko kugira isuku urukingo rukingira indwara z'impiswi dukoresha ni- ni impiswi ziterwa n'amavirisi impiswi zishobora guterwa n'udukoko twinshi ariko twebwe kugeza ubu ngubu urukingo dutanga ni urukingira indwara z'impiswi zitewe n'amavirisi hanyuma ku mezi icyenda nanone umwana eh, abona urukingo rw'iseru na rubewa uru rukingo nanone rukongera guhabwa umwana afite amezi cumi n'atanu ariko nanone byagera ku myaka cumi n'ibiri ku bana b'abakobwa bagahabwa urukingo rubarinda kanseri y'inkondo y'umura rwitwa hpv vaccine kugeza ubu ngubu rero dufite inkingo zigera kuri cumi n'ebyiri dutanga muri gahunda ihoraho y'ikingira ariko hari n'izindi nkingo n'abantu bakuru bashobora kuba bafata igihe batigeze bagira amahirwe yo kubona izi nkingo Yego.
ubu ngubu muri iyi minsi inkingo dutanga ni urukingo rwa hepatite kubera ko nk'uko nabivuze hejuru ah, uru rukingo rwa hepatite rwatangiye guhabwa abana bato guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri bivuga ngo abana bashobora kuba barakingiwe ubu ngubu bashobora kuba bafite nk'imyaka cumi n'irindwi byumvikane ko nk'abantu bafite imyaka irengeje cumi n'irindwi abantu bakuru ntabwo bigeze bagira amahirwe yo kubona urukingo rwa hepatite bashobora kuba bakwikingiza hari n'izindi n'aho agiye tuvuge nk'urukingo rwa fivure jone cyangwa se rwa yiro fiva yego ni urukingo ruri rukomande ko abantu bose bavuye bagombye kuba bafata cyane cyane iyo bajya mu bihugu byiganjemo iyi ndwara ya fivure jone Mm.
hari n'izindi ngingo umuntu ashobora kuba yafata za meningite bitewe n'aho ashaka kujya mu gihe umuntu ugiye kujya ahantu hashyuha cyane cyane muri muri ibi bice birimo ubutayu eh, umuntu agomba kwitonda rwose akareba ingingo agomba gufata ndetse ahubwo mu gihe umuntu yitegura no kuba yaj- yakora urugendo ashobora no kuba yagisha inama kwa muganga ahamwegereye akavuga ati ko ngiye kujya aha n'aha ni izi ngingo mu by'ukuri nagombye kuba mfata yego tukaba tugira inama rero ko rimwe na rimwe n'abantu baza hano iwacu natwe hari ingingo bagombye kuba baza bikingije cyane cyane Ni izihe?
binaturutse wenda n'aho bakomoka Eh, ni nk'uruhe Urugero suku urukingo urukingo rwa fevure jone Mhm.
uru nguru bijyanye n'amabwiriza mu by'ukuri umuryango w'abibumbye wita ku buzima yego eh, OMS eh, ubundi ibihugu byose biteganyijwe ko byagombye kuba bifite urukingo ruhabwa abantu bakora ingendo ibi ngibi ni mu rwego rwo kugira ngo twirinde indwara ziba ziri mu gace kamwe zishobora kuba zakwirakwira zikajya n'ahandi rero kuba dusaba ko natwe abantu bagombye kuba baza bikingije ntabwo ari uko hano iwacu dufite uburwayi ahubwo ni ukugira ngo biduhe asiranse cyangwa se biduhe icyizere ko abo bantu mu by'ukuri baje badafite ubwo burwayi yego byumvikane neza ntabwo ari abantu bose hari ibihugu bagomba kuba baturutsemo bigaragaza cyane cyane ubwo burwayi Eh, mpereye nka hano iwacu Mhm.
nk'igihugu cya angola mu minsi yashize habaye icyorezo cy'indwara ya fevure jone bivuga ko nk'abantu bava muri angola baza hano iwacu mu by'ukuri bagombye kuba batwereka ko bikingije kugira ngo twizere ko eh, bataje bashobora kuba bafite ubwo burwayi kandi ni uburwayi bwandura cyane Mm.
urwo rero ni urugero rumwe ariko hari n'izindi ngingo dushobora kuba twakwifuza ko n'abantu bacu basohoka hanze bagombye kuba bagenda bikingije nibyo rwose Ntanze urugero, eh, urugero tuvuge nk'abantu bajya mu gace karimo ubutayu Mhm.
cyane cyane nk'abajya muri afurika y'uburengerazuba ugarutse no muri afurika yo hagati ukajya ndetse no muri afurika y'uburasirazuba hegera ah, za etiyopiya hegera za eritrea hegera za sudani ni ahantu haba indwara ya mugiga cyane meningitis Mm.
bivuga ko abantu bagombye kuba bajya muri ibyo bice tubagira inama ko bagombye kuba bagenda bikingisha Mhm. niyo mpamvu babitindaho cyane nk'i- nk'urwo rukingo rwa fevre jaune mwavugaga n- ahantu henshi umuntu ashobora ku- kunyura no muri icyo gihugu kirimo iyo ndwara niyo yaba atariho yari aturutse nyirizina akaba yagenda ayijyanye ahandi Ah, ako ga- agakarine rero cyangwa se agatabo kagaragaza ko umuntu yakingiwe kuko akenshi bakunze kubaza iyi fevre jaune
Eh, Ye, reka turakomeza tuziganiraho izo nkingo zose tureba n'akamaro kazo n'uburyo zikora mu mubiri ariko abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara ari benshi Eh, hari idirisa yatangiye kuduhamagara we yari yanatwandikiye rwose ku murongo ah, kuri Fa- facebook ah, atubwira ko adukurikiye cyane idirisa uranyumva
Ndakumva mwiriwe.
wiriwe neza rwose urimo udatenguha watwandikiye utubwira ngo ah, ngo ngo ndi karuruma turi kumwe turabana neza neza sinshobora gukuraho mobile waduhaye rero nomero yawe uti u- nkanze urushinge uti twagiye murakoze natwe rero reka tugushimire
Eh, Namwe murakoze.
Ye.
Meze neza.
nuko u- none se ikibazo wifuza kubaza cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga muri iki kiganiro
Eh, ikiganiro gitari cyiza kubera ko umwana abana nyine bafite uburenganzira nyine utabukurikiranye akivuka guhera akiri mu nda hano yego turakumva komeza Eh, kubera ngo umwana ugomba kumukurikirana akiri mu nda kuva umumama agisama Mhm.
Ya- ya- ya- kugeza akuze nyine za ngingo zose ukagenda uzikurikirana ku murongo kandi kandi noneho n'abamama bakamenya konsa umwana mu myaka ibiri nyine ko nari amashereka agira agira akamaro ku bana Mhm.
Eh, Ye. ko numva se uzi amabwiriza yo kwa muganga u- u- uri muri domene y'ubuvuzi cyangwa ni ukukurikira ibyo aba- kandi inama nuko z'abaganga ubikurikirana kandi nkaba ndi ndi mubyeyi Mm.
mu busanzwe akazi nkora ngewe nkora nkora mu kagera muto ni umukanishi muri toyota rwanda Mhm.
Eh, ni uko ni uko mbikurikirana cyane ko abana banjye ngomba ku- ngomba kubakurikirana nyine eh, baga- bakagira ubuzima bwiza nyine Mm.
Eh, ntacyo nishisha ku burwayi bwo bwose twizeye ko wabakingije nyine ubwo ubu- ubi- ubizi njyewe narabakingije kuva ku mwana wanjye kuko mfite umwana wiga muri pirimeri mukuru Mm.
w'imyaka icyenda Mhm.
Eh, Umu- umuto- muto akagira um- imyaka ibiri yego umudamu Yego, wawe se nagiye- uramuherekeza uramuherekeza kwa muganga yagiye ngenda kwisuzumisha amuherekeza ina- byose kugeza avutse no kuri umubyeyi N'ubu umwana mwiza wanjye wa kabiri Eh, eh, ngera yavutse ndeba namuherekeje mhm, ninjira muri sale d'operasiyo byose turi kumwe n'umugore mhm.
Eh, urumva Ye.
ko aba- aba ari igihango tuba twarahanye kubera ko mba namu- mba namushatse mukunze
rwose Eh, noneho n'abana bacu kugira ngo nyine kugira ngo tubereke urukundo nyine rw'ababyeyi Mm, n'abandi bari bakwiye gukora nkawe hari akabazo se ufitiye mm, uh, bwana hasani sibomana
Eh, hari akabazo mufitiye
aya nta kibazo mufitiye Mhm.
eh, No.
ntabwo ndishimye cyane urakoze cyane murakurikirana cyane mu gitondo na nimugoroba nuko urakoze cyane rwose tugushimire Ye- yego murakoze yego ugire umunsi mwiza twakire na augustin yego utubuze abantu bari iyo ngiyo fiteho famiye Eh, eh, ndabaramukiye cyane nuko rwose ubwo ba- twizere ko nabo badukurikiye bakaba babyumvise urakoze yego murakoze Eh, augustin wowe uranyumva
alo ejeni wiriwe neza
mwiriwe cyane Ye, u- turi mu kiganiro rero cyerekeye amagara y'abantu cyangwa se ubuzima turavuga ku nkingo eh, n'akamaro kazo uri ahagana hehe urifuza kubaza cyangwa gutanga igitekerezo
yewe ndi i rusizi mu karere ka mu karere ka rusizi mu murenge wa bweyeye yego ahari cyangugu muri makeya Mhm.
Eh, nakurikirana ikiganiro kandi n'ubundi no kuri facebook nyine nabikurikiranye Mhm.
buriya jyewe kubera ko ntabwo ndi umwana ariko inkingo zigitangira ndumva ntabwo zari za gahunda yo gukingira yari yamera nk'iki gihe ukwiriye Mhm.
ubu ngubu umuntu yabyishimira rwose nubwo hari indwara zimwe zitarabonerwa inkingo nka malariya n'izindi ariko aho bigeze rwose genda bishima cyane urwo narwo Abakingira rugiye OMS.
kuza rwose oms na minisiteri y'ubuzima
Mm.
eh,
rwaje Agomba batangiye gukingira kurutanga kuko muri nibo malawi bagira- bagira uruhare mu mu, mu gukingira aba- abaturarwanda Mm. Yego, Eh, ye. hanyuma hari akabazo
yego ndabumva hari akabazo wifuza kubaza akabazo jewe nagira ngo mbaze Mm.
ni iki gituma hatabaho urukingo rwa malariya ko malariya ari indwara mbi cyane ko kandi hari uturere nu- nubwo mu murenge ntuyemo mu, mu murenge ntuyemo nta nta malariya ikaze ihaba ariko iyo tugiye ahandi cyane cyane iyo utuye ahantu hakonja ntabwo umubu wa malariya uhororokera ariko iyo ugeze ahantu hashyuha hari imisozi iciye bugufi usanga malariya muhita muhura kandi ukayirwarika kugeza kure kubera ko abatuye aho hantu bo usanga nk'umubiri wabo usa n'uwayimenyereye ariko nkatwe tuba mu misozi miremire iyo tugiyeyo malariya itumerera nabi cyane Mhm.
none nkaba nabazaga kuki ma- indwara ya malariya imaze igihe kirekire na oms igashakisha ukuntu yatanga inzitiramibu mu buryo bwinshi bakagerageza kuyirwanya ariko kuki hatabaho urukingo Mhm. urakoze cyane Icyo rwose nicyo- augustin Eh, Ye.
yego nubwo tutari buganire cyane ku ndwara ya malariya kubera ko atari yo Mm.
twa- twagambiriye uyu munsi twayivuzeho ubushize tuzanakomeza Eh, ariko ibyerekeranye Yego.
n'urukingo ubwo ndaha umwanya uh, bwana hasani agira icyo akubwiraho Uh, icyo ikizwi ni uko igihugu cya marawi cyatangiye gutanga urukingo rw'indwara ya malariya ku bana indwara yica Yego.
abantu ibihumbi n'ibihumbi nk'uko nawe wari ubivuze cyane cyane ku mugabane wa Yego.
afurika Nuko mu bihugu Yego.
rero ishami ryita ku buzima ryatangiriyemo urwo rukingo hari Malawi nyine haka- bakazakomereza muri Kenya ndetse no muri Ghana Ah, none Mhm.
bwana Hassan u Rwanda hamwe n'u Burundi byegeranye naho havugwa indwara ya malariya eh, nk'uko n'uyu muvandimwe Augustin abivuze Eh, mwaba mwiteze ko urukingo rwa malariya ruhagera nka ryari
murakoze cyane reka mbanze nshimire abadukurikiye mu by'ukuri biragaragaza ko bakurikirana neza ibijyanye na gahunda z'ikingira nshimire cyane idirisa kubera ko ntabwo ari kenshi twakunze kubona mu by'ukuri ababyeyi b'abagabo bitabira kuba bakurikirana ibijyanye n'uburyo abana bakingirwa cyane cyane na gusa tumushimire ko eh, yishimira ko kugeza ubu ngubu gahunda z'ingereza zimeze neza ariko nanone ati mfite ikibazo ni iki gituma hataboneka urukingo rwa malariya tugira ngo tumubwire inkuru nziza ko urukingo rwa malariya rwarabonetse ndetse rwatangiye no gukoreshwa muri malawi nk'uko mwari mubivuga hanyuma n'urukingo rugomba gukorerwa gukoreshwa mu bihugu bitatu hano muri afurika harimo malawi harimo kenya harimo n'igihugu cya ghana ariko umuntu yanakwibaza nk'uko namwe mubimaje mutise u rwanda n'u burundi ko ari n'ibihugu byegeranye kandi naho havugwa malariya kubera iki mu by'ukuri naho urukingo rutatangijwe cyangwa se muratangira kuruta- kurutangiza ryari Eh, urukingo rwa malariya nibwo rukiboneka nibwo rukiboneka ngira ngo ubwo malawi niyo icyo gihugu cya mbere cyatangiye gukoresha uru rukingo ariko ni urukingo rugomba kubanza gukoreshwa kubera ko hari ibindi bigomba kubanza kwitabwaho mbere y'uko uru rukingo rukoreshwa mu bihugu hirya no hino ni urukingo rero abahanga bamaze iminsi bareba basanga mu by'ukuri rushobora kuba rwafasha ariko hari ibindi bikenewe kugira ngo byitabweho ibijyanye no kwitabwaho ni ukuvuga ni urukingo rushyashya ariko reka mbabwire ko n'urukingo rwa malariya rwatinze kuboneka buriya bitewe n'imiterere yarwo buriya indwara nyinshi zikingirwa inyinshi ni indwara ziterwa n'amavirisi udukoko two mu bwoko bw'amavirisi cyangwa se n'utundi dukoko twita ngo ni amabakiteri urukingo rwa malariya rero ni intsinzi mu by'ukuri eh, muri sekiteri y'ubuzima ku isi hose kubera ko nirwo rukingo rwa mbere rubonetse rugiye gukingira indwara iterwa n'amaparaziti ko buriya agakoko gatera malariya kanyuranye n'agakoko gatera igituntu kanyuranye n'agakoko gatera n'izindi ndwara nka giripe cyangwa se eh, na sida muri rusange Mhm.
bivuga ngo rero ni ikintu kidasanzwe ku buryo tunishimira ko urukingo kuba rwabonetse biraza kugira icyo bigabanya no ku burwayi bwa malariya ndetse n'impfu zita- zi- zibasira cyane cyane abana batoya n'ababyeyi urukingo rero ntabwo navuga ngo ruzatangira ryari hano iwacu kubera ko mu by'ukuri rwatangiye muri ibyo bihugu bitatu twariho tuvuga bisa nk'aho hari igeragezwa hari ibindi bikirebwa mu bijyanye n'icyo urukingo ruje kumara cyane cyane niba mu by'ukuri ruzakingira abantu neza nubwo byari byararangiye guca muri laboratwari bikagaragara ko hari ubushobozi bifite ariko nanone ntibivanaho n'ubundi buryo bwo kwirinda malariya bwari busanzwe nk'uko abantu baryama mu nzitiramibu kuba abantu bakwitabira gutera imiti mu mazu cyangwa se bigatuma imibu itinjira muri ayo mazu hari byinshi rero dukeneye kumenya kuri uru rukingo ariko nanone byumvikane ko ibihugu byatangirijwemo urukingo rwa malariya hari ibyagiye birebwa bijyanye n'uburwayi bwa malariya burangana bi- bute rwatangijwe rero ahantu mu by'ukuri hari uburwayi bwinshi bwa malariya ugereranyije n'uko hano iwacu imeze ariko natwe dufite icyizere ko mu gihe kizaza ni urukingo dushobora kuba twatekereza ko twashyira muri porogaramu zacu zikingira Ye, murakoze cyane Eh, ku murongo wa telefone eh, kome twari tugiye kumwakira ariko telefone ye iracitse ubwo abe hafi hanyuma twongere tumuhamagare cyangwa se ah, tubipe reka twakire demokarate demokarate uranyumva
ndabumva cyane rwose ijwi rya amerika hanyuma udukurikiye uri hehe
Ndi- ndi mu burundi mu ntara ya bubanza mu mu ntara ya bubanza mwiriwe mute
Ah, twiriwe amahoro buke buke nyine buke buke urashatse kuvuga iki ubwo ibyo guhendahenda nyine ubu buzima namwe turimo ni mu bu- ni mu buki
Mm, burya ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo hari ubu hari ikibazo ki- kibamereye guteze ubuke ubukene n'inzage turembeje Mhm. Ye, Mm.
twe- twizere ko bizageraho bika ubwo bukene bukagenda n'inzara ikagabanuka Eh.
cyangwa ikanashira Eh, Nu- ni witwa demokarate se cyangwa witwa demokarate cyangwa niryo wihimbye
Hello?
ndakubajije ntiwitwa demokarate cyangwa niryo wihimbye Ni akazina wihaye.
Twirira ko uyu munsi mukuru.
Eh, nuko nga- ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo wifuza kuduha muri iki kiganiro Ah, ikiganiro nacumvise nagikurikiranye kuva mu ntango yacu Mhm.
ku bijyanye n'ubucanco cyangwa urukingo muri rusange yego none urabivugaho icyo wowe?
nange mudamukije mutumire cyane byimazeyo barakumva rwose
ukuntu muramukije cyane Mhm.
Eh, hanyuma ku bijyanye n'urukingo cyangwa ubucanco muri rusange Mm.
ni ukuvuga aha muri afurika yacu cyane cyane mu burundi tunamenga biragorana cyane rwose Mm.
none icyo kibazo ncyambaza iwacu mu i burundi Mm.
kuki iby'urucanco cyangwa iby'urukingo usanga amaleta amamada akunda kubyitaho cyane na cyane cyane turazi inzi ndwara itaba inshanje n'inkingo ihitana abantu benshi cyane rwose mu burundi bwacu
ubu ni abantu bat- ni abantu batitabira ku gukingiza cyangwa ubona inkingo zitaboneka
noneho inkingo sinoza ngo wabura inkingo ahubwo wabura amahugurwa cyane ku bagiye gutanga izo nkingo ku bashinzwe kuzitanga cyangwa ku baturage ubwabo ku banyagihugu kugira ngo basobanukirwe ko bagomba kujya kuzi- kuzifata
Eh, erega erega bobo barazikeneye ariko baba bakeneye inyigisho bagakwira imisozi yose hama bakamenyesha n'igihugu iyo mugambi bakumva cyane bakawitaho kugira ngo bita bakamo iyo bageze ibintu byose bakwikingiza Mhm. Nge- twese hama rero murabona cyane cyane ahita gusa malariya ari iwacu mu burundi tubirabye ihitana abantu benshi cyane rwose Mhm, twizere ko urukingo ruzahagera vuba ubwo rwatangiye gukoreshwa nayo ni inkuru nziza ko rwabonetse
Eh, byoba byiza ahubwo bigeze n'aha i burundi nk'uko mu gihugu cya malawi babitangira bakabikora Mhm. Nge- Eh, ariko ikindi nacyo rero cyo kintu y'amakenga
ni iki niyo habaye izo nkingo cyangwa bakajya ibikoresho byo kwikingira iyo malariya usanga akenshi izo gitera baca bayigurisha No, imisegetera ni ni ni uburyo bwari busanzwe bukoresha bwo kwirinda ku- kuba umuntu yakwandura malariya ariko noneho hazi n'urukingo ruza rwiyongeraho Na- nabyo nabyo biri mu buryo bufasha Mm. yego Eh, ahubwo rero mu- nkasaba leta y'u burundi ahubwo cyane kuzigisha uburyo cyane mu gisata cy'amagara y'abantu Mhm.
eh, kugira ngo bazize inkingo cyane cyane zo gukinga ibiza biza biratera Mhm.
rero yego nimugoroba naboneka naboneka mesaje mu telefone katubwira yuko ikiza ikiza cya kiza ebola gisa n'icyasitsa muri congo Eh, wumva abona ko uburundi busa n'ibyegeye congo yego
Eh, wumva nk'ibyo byose birasaba rero kugwiza inyigisho cyane kubatiza amagara y'abantu yego kuba mwabonye n'ubwo butumwa nabyo birafasha
Mm, nje ntacyo byonshobora kumfasha mu gihe jewe nk'umunyagihugu ah, ndabibona uko nari nyene nyigisho cyane cyane kubatiza amagara bakatubwira icyo ari cyo ebola ukuntu ifata ukuntu twoyirinda ivyo n'uburyo two- twozifatamo igihe habamutari n'intara canke ico- akarere yubutsemo ah, mu burundi Mhm. urakoze Eh, cyane ubwo ahubwo- tuzabatumirira abaganga babasobanurire
nabyo bamudufasha cyane rwose tubabaze tubabaze kugira ngo umuntu ejo nabona ikimenyetso ku muntu urwaye kanaka atameze y'imiyango ya ebola cya kintu cyateye ubwo se kugeza ubu nta nyigisho babahaye kuva ebola iba yadutse muri congo
Ah, jewe naho mperereye nta nyine ndaronka uretse gusa kubyumva ku maradiyo no ku matelefone Mhm. Ye, reka ngushimire Eh, cyane rero ndabona- demokarate
Ya, Eh, urakoze cyane ugire umugoroba mwiza yego nani mwakoze twakura Eh, twakire na ejide Mm. ejide gatonya gatonya Eh,
nasaba igihe mubaye mu- muzize ibiganiro ko ah, mwoza munyakura inabisabye guca amazi kandi ibindi yego u- u- turamu- Eh, ariko turamusuhuza rero- ariko natwaye nabamenya akazina inde
natwaye nabamenya akazina kanyu njyewe sineje niyo mukankusi urakoze Ah, cyane murakoze eh, murakoze Ura- cyane rwose aha umuvunyi neza by'ibya amerika urakoze ujye uba hafi utwakure nyine ye twakire na ejide ejide uranyumva ndakumva neza jeni uri hehe
ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka musanze mu murenge wa remera nuko mumeze neza Eh, tumeze neza nta kibazo imana ishimwe dufitiye ikibazo se cyangwa igitekerezo Ah, ni igitekerezo Mhm, ndamanza nshimi- ndamanza nshimira umutumirwa mhm.
kuba yaje kudusobanurira ku bijyanye n'inkingo yego
Ah, urebye nyine ah, umwana akivuka aba akeneye akeneye ingi- inkingo Mm.
kuva kuva akivuka nyine kugera kugeza igihe agira imyaka y'ubukure yego n'umuntu mukuru arakingirwa
Eh, usibye yuko hari ababyeyi batitabira gu- kujyana abana babo nyine gufata izo nkingo utekereza ko babiterwa n'iki
nyine ubwo wasanga ari ya myumvire Mhm,
sinzi ikintu nyine ba- u- u- sinzi ubuvugizi bakora kugira ngo bashishikarize ababyeyi kujya bakingi ba- bajyana ababo- abana babo gufata izo nkingo nyine eh, bakiri batoya mhm. ndibwira ko nkamwe nkamwe muba mubisobanukiwe mwajya namwe mufasha abashinzwe ubuzima mukagerageza gukangurira ababyeyi kuj- kujyana abana kubakingiza birumvikana tugenda tubibashiramo ariko nyine hari igihe ubwira umubyeyi turi umwana nyine urabona hari inkingo akeneye ugasanga umubyeyi nyine nawe agusubije nawe ugasanga nicyo bisaba ubufatanye bisaba imbaraga nibyo rwose ese umuntu mukuru we utarigeze abona izo nkingo we baramuteganyiriza iki ese we ntabwo nta nkingo zihari nyine zimugeneye
hari indwara yigeze kutubwira nk'abantu bakuru bashobora kuba bafata ruriya rwa hepatite b igeze kuruvugaho ubwo reka nzemuho umwanya gusobanurire tubanje ariko urakoze cyane reka tubanze twakire tasiya tasiya wiriwe neza urahagana hehe
ndi hano mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali
i kigali mumeze neza
ndabona nta mvura noneho yaguye ari akazuba gasanzwe nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ikibazo nagira ngo mbaze ko bigeze kujya batanga urukingo rwa hepatite baracyarutanga muri izo nkingo bari gutanga rurimo bizarangira ryari biri mu gihugu hose
yego
yego murakoze ni utubazo dutatu urakoze cyane tasiye reka nzemo nk'umwanya basubize bwana sibomana
yego murakoze ejeni reka mbanze nshimire nanone abatanze ibitekerezo cyangwa se n'ababajije ibibazo reka nshimire ejide uri muri musanze mu murenge wa remera ku gitekerezo cyiza kandi birashimishije cyane biranshimisha ngewe nk'umuyobozi wa porogaramu y'igihugu y'ikingira birerekana ko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta mubyeyi w'umugore urabaza ikibazo cyangwa ngo atange igitekerezo turabategereje birerekana ko abagabo rwose nabo basigaye bari muri gahunda y'ikingira neza ni ibintu byiza cyane hanyuma twaba tunabashimira ko mu by'ukuri bakurikirana amakuru bakumva n'ibikorwa ariko nanone jide arabaje ati umuntu mukuru utarigeze ufata inkingo tumuteganyiriza iki reka mubwire ko kugeza ubu ngubu porogaramu dufite ihoraho yikingira n'iy'abana batoya ariko umuntu mukuru aramutse yumvise hari inkingo akenewe ibiteye n'impamvu runaka nk'uko twari tubivuga hari aho agiye kujya atekereza ko ashobora guhura n'ubwo burwayi yaza rwose akatwegera tukamugira inama y'icyo yakora byaba na ngombwa twaba twamukingira aho kugeza ubu ngubu porogaramu yikingira mu rwanda ni porogaramu ireba abana batoya inkingo dufite duha abantu bakuru bose biterwa n'izo batabonye kandi nanone nazo dufite muri porogaramu y'ikingira twageneye abantu bakuru impamvu ni uko iyo turimo mu igenamigambi ryacu tuba turimo guteganya inkingo zagombye ko zihabwa abana batoya nibo tuba dutekereza ko bazikeneye bivuga ngo biratugoye kuba twavuga ngo n'abantu bakuru ntabwo bakingiwe reka tubakingire dukoresheje za nkingo ntabwo byaba ari byo byatugora ubwo turamutse tubonye ari ngombwa mu by'ukuri bitewe n'uburwayi buhari n'abantu bakuru dushobora kuba twareba icyo tubateganyiriza hanyuma ururwa hepatite se ntabaciye mu ijambo rurahari ku buryo ashobora kuko numvise ari ikintu gishobora kuba kimuhangayikishije rurahari ku buryo yaza akarubona
nibyo nari ngiye kujyaho ku bijyanye n'ikibazo cya tasiye ngo ruriho urukingo rwa hepatite mu by'ukuri mu minsi yashize mu myaka nk'ibiri itatu ishize twatangije porogaramu yo kugira ngo dukingire abantu bakuru bashobora kuba bakeneye urukingo rwa hepatite twazengurutse uturere twose abantu bose barakingiwe abenshi bari babyifuje barakingiwe ndetse ahubwo nta nubwo twakingiye gusa hari n'aho twagiye tubanza tugapima kugira ngo turebe n'abafite ikibazo cya hepatite bahabwe n'imiti kubera ko imiti irahari mu bitaro byose umuntu ashobora kugenda akaba yakwivuza kandi ku buntu urukingo rero rurahari rwa hepatite rugenewe abantu bakuru ariko nanone mbanze nibutse ko abana batoya bo mu nkingo bafata buriya urukingo rwa hepatite rubamo mu nkingo bafata ukwezi kumwe n'igice abiri n'igice n'atatu n'igice harimo urukingo rubakingira indwara ya hepatite n'abantu bakuru rero urukingo rurahari bashobora kuba barubona urwifuza yegera ibitaro bimwegereye abazi urukingo rwa hepatite nta kibazo dufite cy'inkingo turazifite kugeza ubu ngubu ariko nanone reka mvuge ko hari na gahunda igende iba yihariye tugenda tureba abantu icyiciro runaka tukaba twabakingira bitewe na risike bashobora kuba bafite urugero natanga ni uko nk'ubu ngubu bitewe n'uburyo indwara ya hepatite yandura tubona abantu bo kwa muganga bari bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura ugereranyije n'abandi abakozi bose bo kwa muganga twarabakingiye abajyanama b'ubuzima turabizi ko bahura n'abantu bajya kubivuzaho ndetse hari n'imiti imwe n'imwe batanga yewe hari n'aho abajyanama b'ubuzima batanga batera inshinge kandi turabizi ko indwara ya hepatite ishobora kuba yakwandura no mu maraso abajyanama b'ubuzima nabo barakingiwe iyo urebye rero hari ibyiciro byinshi twagiye dukingira ariko n'abaturage bose muri rusange bashobora kuba bakeneye urukingo rwa hepatite begera amavuriro abegereye babuze urukingo rwa hepatite niba baramuka basanze rutanahari ubwo tuzajya tuvugana n'amavuriro kubera ko twebwe ku rwego rw'igihugu inkingo turazifite turebe uburyo dushobora kuba twabegereza izo nkingo ariko abaturage babone serivisi bakeneye Nge- iyo hepatite rero nk'uko twavuga tuti hari ama- amagambo amwe yaba ari indwara yaba ari n'inkingo zidafite amagambo y'ikinyarwanda cyangwa y'ikirundi hepatite pe ni um- umwijima wo mu bwoko bwa ni b indwara y'umwijima bwo mu bwo mu bwoko bwa b yego byumvikane neza ko kugeza ubu ngubu urukingo ruhari ni urw'umwijima bwo mu bwoko bwa b ni nubwo du- dukoresha ariko hari n'ubundi bwoko bw'umwijima buhangayikishije bwo mu bwo mu bwoko bwa c ubu ubu ngubu rero icyo abantu bagomba gukora kugeza ubu nta rukingo ruraboneka ariko bagomba gukomeza kwirinda bakoresheje ubundi buryo bitewe n'uburyo buri ndwara yandura ko hepatite b cyangwa se umwijima w'ubwoko bwa b n'umwijima w'ubwoko bwa c zose zandura kimwe zandura mu matemba y'u- y'ubuzi yose aturuka ku muntu ushobora kuba ufite ubwo burwayi ashobora kuba yakwandura ni ukuvuga ni amaraso ni amasohoro ibintu byose bishobora kuba byaturuka mu mubiri bishobora kuba byakwanduza umuntu wari muzima ibyo bintu byose abantu rero bagomba kuba babyirinda ndetse ahubwo n'imibonano mpuzabitsina idakingiye usibye kuba umuntu ashobora kuba yakwanduriramo sida ariko na hepatite birashoboka ko umuntu ashobora kuba yakwanduriramo bivuga ngo izo nzira zose umuntu yagombye kuba azirinda kugira ngo yirinde uburwayi bw'umwijima mu bwoko bwa b cyangwa na c ye Ah, tasiye yari yabajije mbere y'uko twakira abandi yari yabajije igihe eh, gutanga inkingo bizara- bizarangirira ntabwo mu by'ukuri tuvuga ngo bizarangira kubera ko urukingo rwa hepatite mu bwoko bwa b ni gahunda twatangije kandi izahoraho ndetse by'umwihariko muri mu, mu kigo cy'u- cy'igihugu cy'ubuzima rbc dufite n'ishami rishinzwe izi ndwara za hepatite bivuga ngo mu by'ukuri ni gahunda iriho izakomeza umuntu wese ukeneye urukingo rwa hepatite b nta kibazo yegera ivuriro rimwegereye bamufashe Mhm. Ye, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'ubuzima tuvuga ku nkingo cyangwa se inshansho akamaro kazo eh, n'uburyo abantu bagomba kuzitabira twakire bosco bosco
halo wi urahagana hehe
ndi nyamata mu bugesera yego ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo
oya si ikibazo ahubwo ni ugushima urwo rukingo rwaje Mm, kuko uburyo bwakoreshwaga bw'inzitiramibu bwakoreshejwe kuva kera ariko hari abantu benshi bari basigaye bazikoresha icyo zitagenewe mhm.
ndetse hari n'abandi batarara hanze batarara mu mazu barara hanze nk'abazamu ni urugero kandi umuzamu ntiyemerewe kuryama aba agomba gukora umutekano w'aho arinze Mhm.
ndetse n'abashumba baba mu mashyamba mu by'ukuri urukingo ruzigiye yewe ndarushimye kuko ahubwo bose nibarwitabira zaba ari uburyo bwo kurwanya malariya ndetse ijana ku ijana kurusha inzitiramibu
Mhm. Ibi bitabujije ko nazo bazako ababishoboye nk'uko bivuga abashobora Mm.
kubikoresha bazikoresha nazo eee bazikoresha ariko ba- bazaba barwanyije malariya ku kigero kizamutse cyane mirongo icyenda na Mhm. Ye- Mm, Ura- murakoze ni ukumushimira ahubwo no babisobanuriye urakoze cyane arabumva rwose Ye- Mm.
twakire na rishari rishari wowe urahagana hehe rishari
wi wiriwe neza urahagana he
eh, ndi aeroport bujumbura mu burundi Ari- hari urusaku ariko rero
eh oya ba- za- zaheze ye nu- nuko u- ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga
jewe ku- ni ni ibintu ntagomba gutangana numve yuko mushaka kubi nka kwinyisha cyangwa umudobiro nka kwinyisha umukampa Mm. ni twebwe ibiki intuze urucanco tura- turarukunda cyane rwose Mhm.
mugabo ikibazo gihari iyo a- ari ari ibihugu bito bito bikenye hari igihe bita- bitaboneka kandi abaturage bashobora kubyi kumva yuko bikenewe yuko bobwitabira mugabo icyo nagomba kubaza none ni kubera iki twebwe turi abantu hama mugabo ntihakore ugu- ha- hari ibi- aho usanga bu- dushobora kuva z'abantu batunze par exemple nk'iyi urabona ko twegewe n'indwara ya ebola mugabo ntihabe amayede manitere kome buri wese ashobora kuvuga ati dukinge hakiri kare hano bo bwitabira bose
uravuga nk'urukingo rwa ebola se
yego ndavuga nko kwidoda ipatirike n'ibindi n'ibindi zo ziratangwa ariko aho mu burundi ntizitangwa se hari uwitwa emmanuel bizimana wari utubwiye ati "Insh- inshansho um, ni kirumara mu buzima bw'abenegihugu ati kuko nk'indwara y'ubukankwe ariyo imbasa mu kinyarwanda ati indwara y'ubukankwe mu burundi yaranduranywe n'imizi ati mu bu- uh, kubera urucansho Ah, none urashaka kuvuga ko nta nshansho mubona se aho ngaho
yego eko- yego izo- izo byo barazijukiye biragira mugabo urumva hariho nk'ubumwe zisanga bike mugabo bikeneye nk'i- nko za mayede manitere kugira ngo baronke nk'i- nk'iza ebola ubona zi- ziriko ziraza usanga nta bariko baracandagwa bahari benshi E- ye reka ubwo tu- mu- muganga ashobora kugira icyo abibabwiraho ibyo ari byo byose urwo ru- rw- rwa ebola rwaratanzwe muri congo mu bice byari bi- byugarijwe n'iyo ndwara Eh, no mu rwanda ndumva barakingiye abakozi bo mu buvuzi Eh, reka ndahu- ndamuha umwanya ndaha umwanya eh, bwana hasani amusobanurire Ye.
byoba byiza byoba byiza cyane rwose mugabo urumva yuko ha- byari bikenewe ko ubu intuze imaze gushi- kwegereza abari hafi cyane rwose umuntu arabi- biba bikwiye yuko byoba imbere kubera raporo ko byoshika ngaha Mhm.
bikaba byarabangiriye yego mukomeze kugerageza gukoresha amabwiriza yo kwirinda eh, hanyuma ubwo umuntu aba ategereje Yego, na- Eh, nagenda umuganga ndabizi mugabo urumva- urumva ko bikenewe cyane rwose ko biba i- imbere neza kugira ngo umuntu akingire abantu ye, umuntu akikingira mbere yo ku- ku- kwivura urakoze cyane rishari
ndetse n'abantu bwana sebomana mwabwira iki bosco na rishari ndakurikiye yego
Mm, bo- reka eh, du- tubanze dushimire rishari ndetse dushimire na demokarate bakomeje bavuga ku kibazo cy'indwara ya ebola ariko mbanze mbwire rishari uherera mu gihugu cy'u Burundi avuga ko inkingo zitaboneka ko mu by'ukuri yakwegera inzego z'ubuzima aho ngaho mu burundi kuko kugeza ubu ngubu ibihugu byinshi byinshi cyane hano muri afurika inkingo cyangwa se inshansho nk'uko bivugwa mu kirundi ziratangwa kandi ni ubuntu bivuga ngo nta muntu rwose wagombye kuba akemererwa gufata urukingo igihe ari mu gice cyaba agomba kubona urwo rukingo ubwo ndavuga cyane cyane abana batoya hanyuma ngarutse ku bibazo byagiye bivugwa kuri ebola abantu bavuga batese urucansho cyangwa se urukingo rwa ebola bimeze bite reka mbabwire ko mu by'ukuri ikibazo cya ebola iyo ebola yagaragaye mu gihugu ntabwo biba bikiri ikibazo cy'icyo gihugu cyonyine ahubwo n'ibihugu bituranyi bigomba kugira impungenge ndetse bikagira n'icyo bikora niyo mpamvu nka hano mu rwanda twakoze byinshi mu bijyanye no kugira ngo tube twakumira ko indwara ya ebola yagera hano iwacu rero mu bijyanye n'ibyakozwe mu gukumira harimo no gukingira abantu burya ebola urukingo rurahari nubwo rutarajya ku isoko rusange kugira ngo abantu bose bashobora kuba barugiraho access bashobora kuba barubona kubera ko n'urukingo mu by'ukuri rwari rukiri mu igeragezwa ariko bimaze kugaragara ko ibyorezo bya ebola bikomeje kuba byinshi umuryango mpuzamahanga wita ku buzima w'imisi cyangwa se WHO eh, bafashe ingamba ko ibihugu bituranye n'igihugu kirimo ebola ubwo aha ndavuga igihugu cy- cy- cy'abaturanyi cya congo ko hariyo ebola guhera mu kwezi kwa munani umwaka ushize kandi ikigaragara imibare irushaho kwiyongeraho kugira ngo igabanuke birumvikana ko natwe twagomba kugira impungenge ntabwo ari twebwe twenyine rero kubera ko ibihugu byose bituranye na congo hari ibyagiye bikorwa mu bijyanye no kwirinda ko ebola yagera iwabo bakagerageza gukumira nk'ubu ngubu ubu tuvugana hano iwacu turimo gukingira ebola ariko ntabwo dukingira abantu bose mu by'ukuri turakingira abantu bo kwa muganga dutekereza ko bashobora kuba bahura n'urwayi wa ebola aramutse abonetse hanyuma ndabizi ko mu gihugu cy'abaturanyi cya uganda bo barangije no gukingira ndabizi neza ko mu burundi hari gahunda yo gukingira nayo itaratangira ngira ngo biri muri process ku buryo biri butangire vuba wazamuka muri sudani y'amajyepfo naho barakingiye bivuga ngo mu by'ukuri uru rukingo rurahari ariko ntabwo ari urukingo ruratangira guhabwa abaturage bose ni urukingo kugeza ubu ngubu rurimo gukoreshwa ruhabwa abakozi bo kwa muganga twitegura ko haramutse habonetse umurwayi urwaye ebola abakozi bacu byibuze baba biteguye bakumva ko bari na poroteje ko bakwakira uwo murwayi ariko abaturage bose ntabwo bagombye kugira impungenge n'izindi ngamba zirakomeza kandi igihe byagaragara ko hari n'ikibazo kibonetse cya ebola hazahita haboneka n'inkingo nanone zishobora kuba zakoreshwa ku baturage bari mu gace kabayemo icyo kibazo ndumva rero abaturanyi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi ntabwo bagombye gu- kugira impungenge bamenye ko rwose iyo igihugu cyagize ebola ntabwo biba bikiri ikibazo cy'igihugu cyonyine ahubwo kiba cyabaye ikibazo rusange abantu bose bagomba kwitaho niyo mpamvu natwe ku bijyanye na ebola harakorwa byinshi cyane mu rwego rwo gukumira Ye. twibutse abo turi kumwe ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone twakire tito tito urahagana he tito uranyumva ndumva tito ashobora kuba arangayeho gatoya uranyumva
ndabumva ye urahagana hehe
ngeze mu rwanda Eh, ko washyize kuri eh, ubanza hari kuri hopareri wakura wayikuraho tuka- tukavugana neza
ndabumva none ko tukumva nabi se
arya ko tukumva nabi
njyewe ndi kubumva nta kibazo Mm. Eh, gerageza kutubwira iki- igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo wifuza kubaza
Ah, njyewe ikibazo nifuzaga kubaza ni ikijyanye na hepatite a b na c Ni- nicyo kibazo nashakaga kubaza nagira ngo mbabaze zombi zi- zi- zishobora gu- kuvurwa zigakira hepatite b na c noneho ikindi kintu nashakaga kugira ngo mm, mbaze cyangwa se nsabe abantu baba babishinzwe mu baba bari kumva radiyo y'ijwi ry'amerika hepatite hari ahantu hamwe na hamwe bagiye bakingira mu rwanda ariko ntibakore sikiriningi ngo bamenye niba abo bantu inkingo babateye ziriho zirakora zirakora akazi kabo kuko inkingo iyo uteye gukinga umuntu hari igihe ushobora kuba ari ugukora cyangwa ntukore ariko iyo ukoze sikiriningi ushobora kumenya ngo urwa rukingo wateye umuntu ese koko rurimo rurakora akazi kabo rurinda wa muntu kugira ngo badufashe niba hari ababishinzwe bazayibamenya nyine niba kuko haye ntaho inzu bakingiye ariko ntibakora sikiriningi kandi biba byari bikenewe kugira ngo bamenye niba zakinga ziri gukora ikindi nagira ngo mbaze iyo ha- hari ibikosa byinshi cyane nk'ahantu mbaga nize kubaganira ko hepatite zombi hari igihe umubiri ubwazo ushobora kuzirwanyiriza ku rwego runaka bikaba hakaba hari porosantaje runaka batanga yuko umubiri ushobora kuzirwanya zikaba zakira umuntu yarigeze yigira umubiri ukaba yirwanya igakira kuri porosantaje runaka bavuga bagira ngo bansobanurira niba bishoboka murakoze urakoze cyane ubwo bishobotse twazatumira umuganga akongera akabasobanurira ku ndwara ya hepatite ariko ubwo ndaha umwanya mutumirwa wacu niyagira icyo ashobora kukubwiraho ah, kubwire Ah, tu- tubanze twakire na emmanuel emmanuel Sawa, murakoze ye urakoze nawe emmanuel uranyumva
reka ndabumva ye urahagana he
ubwo ndi mu burundi gitega ye mumeze muti gitega
igitega n'amahoro n'akavura kare kamaze iminsi katagwaho no munsi muza gasa n'akaguye Mhm. nuko ye hari ak- eh, akabazo se cyangwa i- intererano wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika
Bon, mu- mu- mu- mu kiganiro urisanga mu byo mwamwanditse mwamwegeze kutububwira mutubwira icyo twavuga ku ntuze ku ku kamaro k'intuze ka ko gukinga do nkuru cyancu bitewe n'uko ho- hoba hariho akamaro cyangwa icyo twabivuga kugira ngo navuge ko akamaro kahari ko k'ikuru cyancu ko kubera usanga indwara bacanse mu majambo make y'ahantu mu gihugu habonetse urwo rucanco izo ndwara zaragabanutse nanatanze nk'akarorero indwara y'ubukange mu burundi ibyo ari byo byose mu burundi baravuga yuko indwara y'ubukange ya- yaranduranywe n'imizi hama bakavuga yuko nko muri kongo iyo ndwara yabikiriye kubera tabo baratanka niko sinzi ko noba niyenze kugira ngo baraza ku- kuduha umuti sintabyo mvuga ibitari byo mvuga baravuga yuko mu bihugu bibanyi hariho i- iyo ndwara ikibonekeza kubera tabo baratanka hanyuma hakaba hakabaho n'intuze indwara mu burundi ndayizi ukuntu ngo baba bayita mu mu ntuze mu mu- mu kirundi fevre jaune fevre jaune ndabona abajya muri tanzania badukumira kujya kubera urwo rusandiko yo mu burundi akago twarose Eh, na nama ivuga rero nti eh, gucanca ni- ni byiza cyane kubera kubera usanga iyo ndwara itagize na cyane cyane eh, nko ku byerekeye imi- imigenderanire eh, usanga bitabyoroha icyo gihugu cyararose urwo rusange nk'uko ubu tujya muri tanzania twebwe rimwe rimwe biratugora kubera usanga urwo rusange mu burundi tutarurose Eh, bo- bo- bobishyiramo intuze ingufu izo nsange zikajya ziraboneka u- usanga bifasha amagara y'abantu kandi n'igihugu cyacu eh, usanga na- na- na- na cyo nyine bigifasha murakoze Mm, emmanuel urakoze ibyo by'urucanco koko twari twabivuzeho na fievre jaune ko isabwa mu bihugu byinshi umuntu agiye gutembereramo Um, ubwo turaza kubigarukaho gatoya reka mbanze na- ma- mpe umwanya m- m- aba- hasani abanza aba- agire icyo yababwira mbere y'uko dukomeza hasani yego yego ndakumva yejeniye Eh, nuko nari ngize ubwoba ngo telefoni yawe yabicitse mwumvise ibyo abakunzi b'ijwi rya amerika barimo kuvuga manuel yashimye inkingo nyine ko zi- za- zagize akamaro ariko akagira ikibazo cy'urukingo rwa fievre jaune reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba cyari um, nibyo ah, yejeniye Emmanuel, ndakumva eh, reka mbaze manuel ah, Emmanuel uranyumva ndabumva ye gatoya nari nibagiye kukubaza uru rukingo rwa fievre jaune uvuga mukenera kugira ngo mujye mu bihugu by'abaturanyi ariko bakabakumira kubera ko mutari ufite ni uko urukingo rudahari iyo mugiye kwikingiza bababwira ko nta ruhari mu gihugu cyangwa
iyo informasiyo ndi ko ndazirondera kuko nkeneye kujya muri tanzania mu- muri ino minsi bambwiye ngo nta rufite rufite ushobora kujya urumva na- ndi ko ndaraba nimba ari urugugwa ahubwo mutubwire kuri uko ruba rugugwa nta ndarufite ko informasiyo ndatayibaza neza ukuntu bimeze bitoye Mhm. ubwo ni ukwegera abashinzwe ubuzima cyane cyane bu- aba- ku kigo nderabuzima kikwegereye n'abashinzwe inkingo bakubwira ah, kuko abagomba kujya mu bindi bihugu gutembera mu bindi bihugu baba bakeneye urwo rukingo urakoze cyane rero ni yawa Eh, ah, hasani noneho ubwo mwagira icyo mumubwira Mm, murakoze jene reka dushimira nanone tito na emmanuel tito yabajije ku kibazo kijyanye na na hepatite avuga ati hepatite a hepatite b na c eh, zishobora kuvurwa zigakira nibyo zishobora kuvurwa zigakira ariko mu by'ukuri zishobora ku- gukira ku kigero gitandukanye mfashe urugero rw'indwara ya hepatite b nubwo tuvuga ngo ni indwara ifite urukingo ariko amahirwe yo kugira ngo umuntu akire n'ubwo imiti ihari ntabwo rwose ari ijana ku ijana binyuranye n'indwara ya hepatite c kubera ko imiti ya hepatite c ihari ntabwo hepatite c igira urukingo kuko nigeze kubivuga ariko amahirwe ahari ni uko umuntu ashobora kuba yivurwa ikaba yakira neza rwose umuntu agasubira akaba muzima ariko nanone byumvikane ko biterwa n'igihe umuntu yatangiriye kwivuza kubera ko ikibazo cy'izi ndwara z'umwijima ni uko umwijima wangirika iyo umuntu ayimaranye igihe kinini iyo bigaragaye rero ko umuntu ayirwaye umwijima utarangirika biba bishobora kuba yavurwa rwose agakira ariko iyo umwijima wangiritse byumvikane ko rwose nta kintu imiti imumarira kubera ko umuntu agira umwijima umwe iyo wangiritse buriya ni nka bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo umuntu afite urushwima kera bajyaga bavuga ngo ni n'amarozi ariko mu by'ukuri ntabwo akenshi ari n'amarozi hari igihe biba byaratewe n'izi ndwara z'umwijima tuvuga cyangwa se byaratewe n'ibindi byangirije umwijima nk'inzoga nyinshi kandi zinakomeye ibi rero ni- ni ni ngombwa ko abantu babimenya ko no kwikingiza ni ngombwa ko umuntu yikingiza amaze no kumenya ko koko ari muzima ubwo ndetse mbijyanirana n'ikibazo yavuze ngo hari abantu bagiye bakingirwa batakorewe screening yego no- cyangwa se batakorewe ibizamini kugira ngo barebe niba nta mwijima barwaye mu by'ukuri nibyo nibyo turabizi ko hari abantu bakingiwe badakorewe na screening ariko byose biremewe ushobora gukingira umuntu umukoreye screening cyangwa se ukaba wamukingira utamukoreye screening biterwa n'impamvu ugiye kumukingira iyo ari abantu benshi mu by'ukuri ntabwo biba bikenewe ko abantu bakorerwa screening ariko ari umuntu umwe uje kwikingiza ashobora kuba yagirwa inama yo kugira ngo abanze gukorerwa screening impamvu uvuga ngo abantu benshi ntabwo ari ngombwa ko bagomba kubanza gukorerwa screening ni ukubera ko ni ukubera ko kugeza ubu ngubu iyo urebye abantu barwaye indwara y'umwijima yaba ari hepatite b na c iyo urebye imibare ku bantu ijana ntabwo barenga abantu bane ku ijana noneho ukibaza utese kugira ngo nkingire bariya abantu ijana ni ngombwa ko bose mbanza kubasaba ko bagombye kuba mu by'ukuri babanza kwipimisha ko nta mwijima barwaye icyo ngicyo ni ikibazo muri public health rero interventions cyangwa se mu bikorwa by'ubuzima byo gukumira indwara mu bantu benshi ibi ngibi ntabwo biba bikwiye duhitamo kuba twakingira abantu mbere y'uko bakorerwa screening kubera ko ushobora kuvuga ngo screening ukaba warimita babandi mirongo icyenda na batandatu ku ijana batanduye bakaba barwara indwara mu gihe bategereje ko bazakorerwa screening niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko twakingira mu by'ukuri udakoreze screening hanyuma muri Hanyuma make rero, iyo umuntu screening umwe murongera abantu mukayikora babiri baje, buri wese aje gushaka urukingo Mm.
mu by'ukuri uba umufite ushobora no kumubwira akabanza ya- ya- ya- yakwipimisha akareba niba nta kibazo afite Hanyuma mu- Ni rero ziriho kandi zishoboka niyo mpamvu rimwe na rimwe wenda hari abantu bagiye bakingirwa hatabanje kubaho screening none mumaze kumukingira rero murongera mukareba niba urukingo mwamuhaye rwakoze
birashoboka cyane ibi ngibi umuntu wamaze gukingirwa ubundi ushobora kuba wamupima kugira ngo urebe urugero rw'ubudahangarwa umubiri wagize ariko ni ibintu bihenda kandi birasaba kugira ngo na laboratwari zibe zirekipe ntabwo ari laboratwari nyinshi zishobora kuba zapima kugira ngo zibe- zibe zibe zabona mu by'ukuri ikigero cy'ubu budahangarwa ariko aho bishoboka umuntu ashaka kureba niba urukingo yafashe mu by'ukuri rwaramukinjije yakwegerera laboratwari yo ku bitaro kuri laboratwari y'ibigo nderabuzima biragoye ntabwo turagira ubwo bushobozi ariko kuri hopitali ku bitaro by'akarere ku bitaro by'intara cyangwa se ku bitaro bya referanse umuntu ashobora kuba yagiye bakamubwira icyo ari bukore birashoboka cyane kuba wareba niba koko urukingo wafashe rushobora kuba rwagukingira Ye, ndabona amasaha arimo agenda reka twakire n'abandi bategereje nyamweru turi kumwe
ku murongo yego urahagana he
mu burundi mu ruyigi yego nyarutsa akabazo kawe cyangwa se igitekerezo
yego ku bijyanye n'ibyo by'inkingo Mm.
ndashaka kubaza urazi nk'umuha akarere k'ikiyaga binini uravuze nk'umuha akarere k'ikiyaga binini ingora ya malariya irahitana abantu benshi Eh, ntacyo baturimo kirakorwa kugira ngo habeho urukingo aho kuyivura Ye, ura- akandi kabazo kagira kabiri yego nakerekeranye no kuboneza urubyaro twebwe iwacu kanini duku- bakunze gukoresha ibijyanye n'agashinge na- Yego.
n'akagezeni Eh, yego Ah, utabashije kudukurikira nyine aho wowe uherereye turabizi ko mufite ibibazo byo kudukurikira mu burundi ariko malariya twari twayivuzeho gatoya tuvuga ko urukingo rwabonetse ko rwatangiye no gutangwa nubwo rutari rwagera mu burundi hanyuma ibyo byo kuboneza urubyaro byo mm, ikiganiro cyarakozwe ariko tuzongera tukigarukeho niba mukeneye ibindi bisobanuro ndagushimiye cyane Ah, twaki ye nawe twakire didiye didiye uranyumva yego ndabumva ye nyarutsa nawe akabazo kawe cyangwa se igitekerezo Ah, yego nari mfite ikibazo nagomba kubaza urundi ruhande nari mfite n'igitekerezo nagomba gushyikiriza ndahera ku kibazo ndashaka kubaza esike oms gushika ino saha igiki yaba kirakora kugira irwanye indwara hakuzivura zamaze kurengera mu banyagihugu ko tumenyereye haza kuboneka inshaca n'uko abanyagihugu bamaze gupfa ku bwinshi akaba ariho eh, iza kubona ko hakenewe urucaca rw'indwara Eh, iyo bityo yakora iki kugira izirakinga izo ndwara imbere y'uko zishika mu banyagihugu ko hari ibiza byinshi byizana bigatera abanyagihugu guverinoma ikaza kugira icyo ifasha mugabo bamaze gupfa inganda z'abantu abantu batari bakeya bamaze kuhasiga ubuzima icyo kibazo nari mfise ikindi nacyo nagomba herere kuri icyo mugenzi wacu yariko arawo sinzi nimba ari umutumire yariko aravuga ku kijanye na hepatite b eh, hepatite b none iyo ndwara y'umwijima ko tumenyereye hanini ikunda gufata abantu kandi wifashe imusinzi ikaza rwose ikamusiga heza hoba hariko harakorwa iki kugira kuri ino saha ni ikibazo kandi ndashaka no gutera kugira kuri ino saha iyo ndwara eh, ishobore kuvugwa ku buryo umuntu ashobora kuvugwa agakira kuko tumenyereye tubona abantu benshi iyo amaze kurwara indwara y'umwijima adashobora kuvugwa ngo akire hoba hariko harakorwa iki rero kugira iyo ndwara itorerwe umuti Ye, Murakoze reka cyane.
tu- urakoze cyane didiye reka tugarukiriza aho ngaho Um, nk'ijambo rya nyuma uh, hasani uh, sibomana ushinzwe gahunda y'ikingira mu rwanda ariwe nawe mutumire wacu muri makeya rwose mu masegonda make dusigaranye ndumva tutagaruka cyane kuri izi ndwara za hepatite n'izindi wabisobanuye bihagije ariko muri makeya nk'akantu ko guhumuriza cyangwa se kubagira icyo ubwira abantu batinya nko gutangisha cyangwa se guhesha abana inkingo uh, kubatinya ko izo nkingo zabatera indwara ngo harimo na za otisme harimo kuba batabyara amasegonda make cyane mu gusoza Mm, murakoze jeni Bo, ni ni ikibazo nyine abantu bakunda kubaza kenshi bakavuga ndetse inkingo ko muri iyi minsi zishobora kuba zitera uburwayi bimeze bite ariko reka mpumurize abantu mubwire ko mu by'ukuri nta kibazo inkingo zifite ahubwo impamvu abantu basigaye bibwira ko inkingo zishobora kuba zitera indwara ni uko abantu bamaze kwibagirwa ko ugereranyije n'igihe porogaramu za vakisinasiyo zajyaga zatangiraga hano mu bihugu cyane cyane hano mu bihugu bya afurika mu by'ukuri hari hari uburwayi bwinshi cyane hari hari uburwayi bwinshi cyane nk'iyo dufashe urugero ku ndwara y'iseru abana barwaraga ni benshi kandi ikanahitana n'abana benshi ye ubwo rero murabahumurije rwose Eh, murakoze cyane reka Eh, reka mbashimire cyane kuba muhumurije abatinyaga inkingo mbashimira ibisobanuro muduhaye tuzongera tubatumire hanyuma nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma rob maclin na fatuma karara arimase nshimire mwese mwese abaduhamagaye n'abaduhaye inama n'ibitekerezo nkashimira rero abadukurikiye aho muri hose mwese mwese tubifurije ubuzima buzira umuze mwari kumwe na eugenia mukankusi turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika